iyi ni radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika irabandanya kwakira ibiganiro mu kirundi no mu kinyarwanda twebwe twabonye gusa ko ari ka kagayo umukuru w'igihugu n'abo bari kumwe baba bagaya amakungu batigera bashaka ibiganiro bashaka ahubwo bashyireho inzego bashyizeho ku nguvu uwo ni jeremy minani umuvugizi w'umurwi urwanya manda ya gatatu ya perezida nkuru nziza iyo nkuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya reka ariko tubandanye ibiganiro byacu duhereye ku makuru hirya n'ino muyashyikirizwa na mugenzi wacu aruyizi bigirimana mwaramutse neza aruyizi
mwaramutse mugenzi wanjye alphonse ndayikengurukiye reka aya makuru tuyahere kuri iyi nkuru ivuga ko Burundi umushikiranganji eme nyamitwe ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu amenyesha ko ingingo abahoze barongoye igihugu bafashe yo kuva mu matora ataco izokononera amatora y'umukuru w'igihugu yo kuri wa mirongo ibiri na rimwe mu kakaro mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu abo basukuye mu matora y'umukuru w'igihugu ni perezida domisiano ndayizeye perezida silvestre ntibantunganya na yohani minani abo bahoze barongoye igihugu bamenyesha ko uko ibintu byifashe mu bya politike n'umutekano atacizere bitanga ko hashobora kuba amatora ahurikiwemwo na bose ku bijyanye n'ibiganiro biheruka guhagarara eme nyamitwe amenyesha ko iryo hagarikwa ry'ibiganiro ari kimwe mu bifasha kugarukana injyane mu baruni mu gihe bari biteguriye amatora y'umukuru w'igihugu kuri wa mirongo ibiri na rimwe ati perezida museveni yari yasabye abari ko baraganira ko nimba bagomba gutora umuti tandukanya batuhagarika ibiganiro atariko ntidukwiye guta ibyizigiro ati nyuma y'amatora ibiganiro bizobandanya hano muri leta zunze ubumwe za amerika inama mpuzamakungu oni kuri uyu wa mbere niho itekanya gutora itegeko rya ya masezerano aheruka gusinywa ku bijyanye n'ibigwanisha uruhonyanganda bya irani ibihugu byose ntayegahezwa muri oni biriteguye kuryemeza aho ni mu gihe perezida barack obama wa leta zunze ubumwe za amerika yarungitse mu nama nkenguzamateka kuri wa mungu y'amasezerano ayo masezerano nyine aheruka gusinywa hagati ya irani leta zunze ubumwe za amerika n'ibindi bihugu rutura ku bijyanye no kubuza igihugu cya irani gukora ibigwanisha uruhonyanganda kuva kuri wa mbere iyo nama nkenguzamateka ya amerika niho itekanije gutangura guca ijya n'ino ayo masezerano ikaba ifise iminsi mirongo itandatu kugira iyemeze canke iya kane ku ruhande rw'umugambwe w'abarepubulike wiharije inama nkenguzamateka mitch mcconnell aserukira uwo mugwi amenyesha ko perezida obama atazokorohererwa mu gihe abo mu mugambwe w'abarepubulike batabona kumwe na perezida obama ku by'ayo masezerano ku bwa mcconnell ngo muri ayo masezerano nta kigaragara ko iran igiye guhagarika umugambi wayo wo gukora ibigwanisho ruhonyanganda perezida obama nawe amenyesha ko azokoresha ububasha arekurigwa n'amategeko mu kwanka ingingo yose abakinguza amateka bufata yoza ihakana ayo masezerano hano nyine muri amerika perezida bush yahoze arongoye leta zunze ubumwe za amerika kuri uno wa mungu yasohotse ibitaro byo muri leta ya mene inyuma y'aho yari amaze iminsi ine avugwa aho ni nyuma y'aho ku munsi wa gatatu atembeye akavunika igufa ryo ku izosi uwo mutama w'imyaka mirongo icyenda n'umwe akaba ari we mu perezida ashaje kuruta abandi mu baperezida barongoye leta zunze ubumwe za amerika bakiriho abaganga bari ko baramukurikirana bavuga ko yababaye cyane ariko ko atabwoba ubu ameze neza mu gihugu cya yemeni abantu bashika mirongo ine na batatu nibo bishwe abandi bashika ijana barakomereka mu bitero byagabwe kuri uyu w'imana n'abarebere b'abahuti mu gisagara kigira kabiri cya adeni mu mezi aheze aho barebere barigeze kurwana n'abasirikare ba leta yemewe n'amakungu kugira bigarurire icyo gisagara mu mezi ane arangiye inteko zirongowe n'igihugu cya arabiya sawudite zaragabye ibitero by'indege mu ntumbero yo gushyigikira perezida abdi rabu masuru hadi ubu akaba yaromotse yahungiye iriyade muri arabiya sawudite abo barobere b'abahuti nibo bacanishijemwo abanyeyemene mu mwaka uheze bituma perezida w'ico gihugu ata aromoka nk'uko ishirahamwe mpuzamakungoni mu ndwi irangiye ribishikiriza abasivile bashika ku gihumbi n'amajana atandatu na mirongo irindwi nibo bamaze guhitanwa n'ibitero vy'indege n'ivyo hasi kuva mu kwezi kwa gatatu mu gihugu cy'ubudage eh, chancelier angela merkel w'ubudage yongeye kwanka guhebera ubugiriki igice c'ideni bufitiye ico gihugu ariko avuga ko leta arongoye igiye kuganira n'ubugiriki kugira ice ijya nino uburyo ubugiriki bugiye kuriha amadeni buheraniye ico gihugu
reka dukengurukire aurelisi ku makuru ahejeje kudushikiriza reka tugaruke ku makuru yo mu karere mu burundi mu ntara y'igitega iradiyo ijwi rya amerika yari yarungitse fidelite ishatse aratubwira ingene mu mujyi wa gitega bariko baritegurira amatora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe kuri uyu munsi wa kabiri n'ingene amatora ya musitanteri yagenze abanyagihugu twaganiriye twabasanze mu micungano y'isoko iri ku mugwa mukuru w'intara ya gitega ikibazo twababajije ni kimwe kaba kijanye n'ukugene biteguriye amatora y'umukuru w'igihugu izi nizo nyishu zatanzwe woza gukora witeguriye ayo matora umva woca ubona ko batavyiteguriye neza jewe bukeye nzotera ngenda ukuri kwami ku matora tora tuyiteguriye neza uvuga yuko aho bukera tuzinduka dusubira gutora ndabiraba yiteguriye bamwe kuko umenga ntiyiteguriye bose hari abayiteguriye muga jene baza ko ntayiteguriye jewe nsavye ivy'amatora jewe nzobona bishika jewe gutegura nuko muri aya matora azoshika mu nkaye nkaye jewe nkayitaba nk'abandi jewe nsavye ivy'amatora jewe nzobona bishika jewe gutegura nuko muri aya matora azoshika mu nkaye nkaye jewe nkayitaba nk'abandi jewe sinzosubiraho gutora niko aho twatora abapfuye mwumva twose rero gukorayo aho twogiye gutora baravuye murumva nta kuntu twosubirayo ntacyo twaba tugiye gukora nyine ariko numva ku iradiyo bavuga ngo ntibikunda ngo amatora ngo ntameze neza baho nyanza amabwiriza ashingiye ajya sinzaje gutora muri rusange abo twaganiriye bose baremera ko igitega harangwa amahoro n'umutekano tubanye neza nta kajagari twe tuhabona hameze neza iyo abanyagihugu b'ingaho igitega tubanye neza tubanye neza tubanye neza rwose twese turi bamwe kabisa icegera c'utwara sepi igitega habyarimana ruba amenyesha ko imyiteguro y'amatora y'umukuru w'igihugu iri kwiragenda neza aho akavuga ko uno munsi bariko baragerageza gutwara ibikoresho bitandukanye ahasanzwe hazobera amatora ngo intumbero bafise ngo ni uko ku munsi wa mbere mu ijoro ahantu hose hazobera amatora hazorara ivyankenerwa vyose kugira ngo bukeye ku munsi nyezina w'amatora isaha yo gutangurira ko ariyo isaha cumi na zibiri z'agatondo yubahirizwe tukivuga ibijyanye n'amatora twa twamenyesha yuko kuri uno wa mungu ariho haba amatora ku bamusitanteri b'amakomine ahari mu ntara ya gitega ncane ncane muri komine gitega musitanteri nahimana valentin yahora asanzwe arongoye n'iyo komine niwe yasubiye gutorwa mu bibanza cumi n'indwi vyavuye amatora yo kuwa mirongo ibiri n'icenda bigize inama mpanuzwa jambo ya komine cumi muri vyo ni vya sndd fdd bitanu ni vy'abigenga amizero y'abarundi nayo muri bibiri bisigaye kimwe n'ica iprona yo kwa konsiliya ikindi naco ni ca Frode Bunyakuri mu gihe rero mustanteri yariko aratorwa mwomenya yuko batanu bari batowe mu bigenga amizero y'abarundi batigeze bitaba ico gikorwa yamara ubuserukira abo bigenga amizero y'abarundi ariwe misigaro Ferdinand avuga ko batigeze baronswa ubutumire yatorwa tatorwa twebwe ntibadutumiye nta na kimwe twari tuzi ni ukuvuga ntibadukunda gisenga badutumire babone ko twanze canke tuje ni ukuvuga ata na kimwe tubiziko mu ncamake twe twumva yuko barutumira kanka bakaza kuvuga ko twanse ariko twababwiye neza ko twanse mugo ntibabonye ko twemeye cyangwa ko twanse gusa ntibadutumiye muri sepi gitega habyarimana ruba yishura ko atabutumire bwatanzwe kuri buri muntu yamara ko bafatiye ku itangazo ryatanzwe n'umugwi seni ku rwego rw'igihugu rikaba ryaciye ku iradiyo ahari akavuga ati n'ikimenyi yamenya ko iyo tangazo ryumvirijwe ni uko abandi bose bitavye kiretse abo mu mizero y'abarundi ku mugwa mukuru wa gitega fidelite yishatse ku bw'iju rya amerika
mwari muzi ko mushobora kuturungikira amafoto amasanamu ya videwo amajwi n'inyandiko ku matora yo mu burundi mukoresheje telefone zanyu ngendanwa reka da ntabwo twari tubizi bigenda gute nguko uko igisata cy'ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda cyabibatekanirije kagira inkuru ubwa mbere raba ku rubuga ngurukanabumenyi ku ijwi rya amerika hanyuma ufyonde ku ruhande rwo hejuru ahagana iburyo hari akamenyetso k'umwampi gato hanyuma uhitemwo akamenyetso kerekana kamera ugafyonde ufyonde aho ubona handitse fata videwo nshasha ufate amasanamu wifuza kurungika cyangwa ufyonde ku masanamu wabitse yahe izina kandi uvuge mu ncamake iyo nkuru yawe mu nyuma ufyonda ku kamenyetso kerekana kurungika ugasanga ku ruhande rwo hejuru ahagana iburyo ayo masanamu azoca ajya mu bubiko bwitwa amatora y'u Burundi koresha ubwo buryo nyine ku masanamu ya videwo ay'amajwi n'inyandiko
oh urakoze kudusobanurira
ku munsi wa mungu ibiganiro bihuza leta y'u Burundi n'imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi ntibyabaye ku munsi wa gatandatu ariko umushikiranganji w'intwaro yo hagati Edouard Nduwimana yari yasurukiye leta yamejije ko leta ihagaritse ibiganiro kubera urwandiko imwe mu migambwe iri mu biganiro yashize ko igikumu kuri uyu munsi wa mungu rero abaserukira leta n'umugambi uri ku butegetsi ntibaje mu biganiro mu migambwe itavuga rumwe na leta bo bari bahashitse alphonse ndayikengukiye yaraganiye na jeremy minani aserukira mu vima arusha aratubwira ingene babifashe ejo twari tugeze kwiga ikibazo cyerekeye ikirangaminsi cy'amatora twari duhereje kwiga ikirangaminsi cy'umutekano hanyuma icyerekeye umutekano muke hanyuma tugeze kuri icyo kirangaminsi cy'amatora leta n'abo bafadikanije harimo umugambi uri ku butegetsi baca bavuga ko hariho urupapuro abatavuga rumwe na leta baba barasinye bavuga ko bagiye gushyiraho icyo bise conseil national de transition hanyuma baca bavuga ngo iki kintu ngo ni ibandandirizo ry'ihirwa ry'ubutegetsi ngo ryari ryakozwe n'abatavuga rumwe na leta itariki cumi na zitatu z'ukwa gatanu ibihumbi bibiri na cumi na gatanu uyu munsi rero ntibaje mwebwe ivyo bintu vya mwabifashe gute twebwe twaravuze kuva ejo tuti icyo kintu ntacyo cyohagarikamo ibiganiro nta nta mutekano bihungabanije baca bavuga ngo ntibasubira kujya mu biganiro mpaka tukiga- tugiharirire ko baca bavuga ngo ntibashobora kuganira n'abantu bariko bategura hirikwa ry'ubutegetsi hanyuma twe tuvuga tuti tubwire umuhuza tuti turi ngaha twe turi ngaha duterura umuti w'ibibazo uburundi bufise aragerageza kubahamagara uwo munsi ahamagara aba- abo muri leta n'abo mugambi w'ubutegetsi baranka kumwitaba twebwe twabonye gusa ko ari ka kagayo umukuru w'igihugu n'abo bari kumwe bama bagaya amakungu batigera bashaka ibiganiro bashaka ahubwo bashyireho inzego bashyizeho ku nguvu zitavuye mu matora arimwo bose nibyo twebwe tubona jeremy uyu munsi uyu munsi habaye amatora y'aba- y'abasitanteri habaye kandi ejo kandi hategekajwe yuko hazoba hirya y'ejo kwa kabiri hazoba amatora y'umukuru w'igihugu mwebwe mbega mu gihe amatora y'igihugu y'um- y'igi- amatora y'umukuru w'igihugu yoba uyi- mutarumvikana muri ibyo biganiro murimwo murabandanya ibiganiro twebwe tuzobandanya ibiganiro igihe cyose bizoba bikenewe igihe cyose tuzohamagarwa kuko twebwe uh, dufite intumbero yo gukiza uburundi biciye mu biganiro ariko ibyo biganiro ntibyasubira kuba ko byagaragaye ko leta ishatse ibivemo ibanze ikora ikinamico y'amatora yayo icyo tuzoganira ko kizobanza gihinduke kuko tuzobanza gu- kuganira ukuntu aya matora y'ikinamico abanza gufutwa yaba aya yaheze yagize itariki mirongo ibiri n'icyenda z'ukwa gatandatu n'aya azoba hirya y'ejo ikinamico y'amatora niyo izokiza imbere kubanza gufutwa hama twiga ukuntu ikiringo ca ca gatatu ca nkurunziza kidahuye n'amategeko kidahuye n'ibwirizwa nshingiro kivamwo abarundi baheze batunganya amatora bose barimwo nicyo kintu tujya duharira ko mugabo twumva ko n'ibyo biganiro byoba bitabanje guhari kwicarira ikibazo cyo gufuta iyi kinamico y'amatora atacyo byoba bimaze mbega ikibazo c'u- c'umutekano co mwacumvikanye kwiki ikibazo cy'umutekano twarasubiye turavuga yuko ata muntu ushobora kuvuga ikibazo cy'umutekano atavuze iki kiringo cya gatatu cya petero nkuru nzego idahuye n'ibwirizwa nshingiro cyakweze umutekano muke cyatumye ibihumbi amajana abiri by'impunzi bihunga cyatumye abantu bicwa bakeregwa nk'inyamaswa n'abari bagiye kubakingira twavuze tuti tuzocicarira abo bose bafite ibigwanisho batari bifite badafite uburenganzira bavyakwe turavuga tuti turasabye inzego z'umutekano zikore zikingira abanyagihugu ntizikingira umuntu umwe turavuga tuti abo baka ibigwanisho zaba imbonera kure turazi ko zifite ibigwanisho zivyakwe namba ubutegetsi buzi iyindi migambwe yoba ifise abasore bafite ibigwanisho abantu bafite ibigwanisho bavyakwe hanyuma habeho ukwizigirana kw'inzego zijejwe umutekano n'abanyagihugu gutyo dushobore gutunganya amatora meza None baca- Ico kibazo ico kibazo bacakiringwa ikibobo icyo kibazo eh, nibaza ko eh, nico banashaka kugira utwara umwanya wose bo bavuga bati mushikiranganje w'ubutu- w'intwara hagati mu gihugu we yavuga ngo umutekano uriho mu gihugu cose ngo nta ngorane ngo ihari ngo kiretse ibyo abatavuga rumwe na leta bo baba bariko barategura byo kuwuhungabanya rimwe na rimwe aka- akavuga akongera akivuguruza akavuga ngo igihugu kiriko kirategwa bivuye mu buraruko bw'igihugu akongera akavuga ngo umutekano ni wose yavuga ibintu bi- bihushanye mugabo icyo twabonye ni uko nabo barajwe ishinga ni uko umutekano ugaruka mu gihugu cose icyo twaragihurije ko twese turavuga tuti ku neza y'abarundi n'uburundi umutekano ugomba kugaruka ibyo byose biwutuma uhungabana tubyicarire tubikemure urumva ko twari tugeze ku ca kabiri cerekeye ikirangamisi c'amatora kubona aya matora ntawovuga ihungabana ry'umutekano atayavuze aya matora niyo yazanye injyane niyo agiye gutuma igihugu gisubira mu ntambara Reka- ubu mbona ko baciye bavuga ngo baravuyemwo barag reka ndagushimire eh, umushinga ntaye jeremy shimira urakoze cyane yego murakoze cyane namwe mu rwanda indwara ya malariya irabandanya kwiyongera imwe mu mpamvu zitungwa kw'agatoke ngo ni uko ikigo cy'igihugu cy'ubuzima gishinzwe ubuzima caguze imisegetera hanze y'igihugu idakwije ibyangombwa ubu no mu bice by'u rwanda bitabari- bitabarizwamwo iyo ndwara ubisigaye ari kiza erike bagira ubusa yaragendeye intara y'ubuserukazuba itaho ribarizwamwo iyo ndwara kuraba uko ico kibazo cifashe mu mwaka wa bibiri na cumi na kabiri bisa n'ibitari ikibazo mu rwanda ku ndwara ya malariya ikigo cy'igihugu cy'ubuzima rbc cyatangazaga ko cyari mu nzira yo kurandura burundu indwara ya malariya zimwe mu ngamba zifashishwaga zirimo gukangurira rubanda kurara mu nzitiramibu iteye umuti kwirinda ibizinga byakura indwara ya malariya n'ibindi nyuma y'uwo mwaka ibyakurikiye byo byaje bisubiza inyuma icyerekezo cy'u rwanda mu kurwanya indwara ya malariya nk'ubu mu duce tutakunze kwibasirwa na malariya barayifata nk'icyorezo twibanze mu ntara y'uburengerazuba y'ubukonje itarakunze kurangwa na malariya mu murenge wa rubavu kurenga urugo utabonye umurwayi wa malariya byaba ari bishya muraho Yego.
amakuru byatangiye bite Eh, ni malariya kuva mu kwezi kwa kane ndarwara nkajya ku bitaro ngakira nagera hano nkongera ndarwara biraterwa n'ikisa sinzi ikintu kibitera nsi abantu bose muri aka gace ari uko n'ubu mvuye ku bitaro ejo nagiye mu gitondo bigera saa moya ndarabona imiti ndataha ubu nanone nazindutse te nabigeze iyi saa ndavuga tereka nitere ndasubirayo hatoya kuko hari abantu benshi impamvu abarwaye malariya mu burengerazuba batunga agatoki ni uko utagira inzitiramubu zifatwa nk'imwe mu nkingi ya mwamba mu kurwanya iyi ndwara ya malariya nawe malariya yakugezeho yangezeho nyine biraterwa n'iki se murabona malariya iterwa n'iki twamenyera uguterwa n'iki mana niyibizi nose twari twamenyera uguterwa n'iki ntabwo mushobora kuba mwishinja wenda kudatema ibihuru ibidendezi nose uko ari ukugenda ni ukubona ko idendezi eh, no kutarara mu nzitiramubu inzitiramubu se zirihe ntazo mugira se ngo bavuga hasi ngo baraduha ntibaduhe
ntabwo mwazigurira se bimeze bityo kugira ngo mwikingire nda amafaranga kuri ubu hari abarembeye mu ngo zabo bitewe n'ubushobozi buke no kudasobanukirwa byimazeyo y'indwara ya malariya birasaba ubukangurambaga budasanzwe twasuye imiryango yo muri rubavu benshi usanga baryamye incurikirane mu ntoki uyu we twamusanze mu nzu na mugenzi we bombi babuze ayo bacira n'ayo bamira mama urababara he
ubwonko burkunja cyane n'umutwaro gutera imisonga ubwonko burkunje cyane
wafashwe ryari warafashwe njya kwivuza banjyana mu bitaro biroroha none byongeye kumvata
bakujyane kwa muganga Mm.
kugera mu bigo nderabuzima nabwo uburyo abarwayi babisobanura batamenyereye byarabatunguye twasohoreye mu kigo nderabuzima cya murara umurenge wa rubavu mu burengerazuba bw'u rwanda ngo bakira byibura bari hejuru y'igihumbi ku kwezi bidasanzwe iwabo
umuntu ufite mituweli azana umwana umeze gutya ujyane bamutere serumu umuntu umuntu ufite mituweli wari uyikoreye
aragenda ndagari kugenda mu igira baraza nabi muterure neza umuterure neza kuko
tariki ya cumi n'eshanu z'uku kwezi ikigo cy'igihugu cy'ubuzima rbc gisobanura ibibazo bifite aho bihuriye n'ubuzima abadepite ntibanyuzwe n'impamvu malariya yiyongera ntabwo rero mwatubwira yuko ukwezi kwashize amezi abiri agashira atatu agashira mutari mwabona yuko uburwayi burimo kuzamuka kandi ko n'imiti irimo gushira urumva invesitimenti zagiyemo muri iyo muri iyo malariya noneho ku ruhande rwacu uretse kwakira ayo mafaranga kugira ngo agurishwe na za musikeri rimwe zize nazo zitari nziza rimwe nazo zimwe zize zitari nziza urumva ibyo ngibyo bitarenterperaga ababishinzwe yuko bashyiraho porogaramu yo kugira ngo babicunge bizajya bikurikirana ntibazagire igihe aba bihinduka icyorezo ngo bi- bigire yize kumanuka irongera izamuka bit- abantu batarabibona bose bari baragiriye iki bari baragiyeho kwakira musikeri gusa ikigo cy'igihugu cy'ubuzima rbc gifatwa n'abadepite nk'ikitakiriho cyagerageje gutanga ibisobanuro bitigeze na gato binyura abadepite ku bintu bya malariya no kuzamuka bimwe biri tekiniko cyane ariko wenda icyo navuga ni uko iyo izamuka rimwe na rimwe biragaragara ariko rimwe na rimwe ugasanga irimo irazamuka noneho byajya muri ya pontification n'amafaranga ahari yo kugura ya miti ugasanga ntabwo bihari kugira ngo ubashe kuba wasubiza icyo kibazo vuba vuba ariko nanone bikaba wenda byasubizwa na mekanizi zagomba kuba zihari imbere ibyo bitari byabaho ari byo utekereza bishobora kuba byagabanya icyo kibazo Ah, rimwe na rimwe hariho n'ibindi udashobora guhindura mu by'ukuri niba koko ari ikibazo tekinikari gishobora gusobanurwa yuko malariya yiyongereye mu karere kubera guhinduka ry'ikirere bitandukanye n'ibyo twateganyije rimwe na rimwe kugira ngo urespondinge kuri kubi- kubi- kubikumira hari ubwo bitinda cyangwa bikagorana kubera mikoro rimwe na rimwe ugasaba ugasanga byafashe intera Ah, mu buryo bw'imibare ikigo cy'igihugu cy'ubuzima rbc kibarura miliyoni cumi n'ebyiri z'amadolari y'abanyamerika angana na miliyari icyenda z'amafaranga y'u rwanda cyatakaje mu nzitiramubu cyaguze hanze zitujuje ubuziranenge kizishyira mu baturage ni ingingo abadepite na n'ubu bataremeranyeho n'icyo kigo rbc ivuga ko kugeza n'ubu gitegereje urubanza na ba rwiyemezamirimo bayigurishije izo nzitiramibu uretse izo nzitiramibu hari ayandi mamiliyari rbc ibarirwa ku miti yaguze itaragize icyo imarira rubanda eric bagira ubusa ijwi rya amerika i rubavu mu burengerazuba bw'u rwanda
mu rwanda umurwi w'igihugu wa basiketi w'abigeme n'uwa vore ku bagabo iri mu mahiganwa mpuzamakungu ni inkuru tugezwaho na jean claude munyandinda mu mukino w'intoki wa basketball ikipe y'igihugu y'u rwanda y'abakobwa batarengeje imyaka cumi n'itandatu yatashye amaramasa mu mikino ihuza amakipe y'afurika afrobasket yaberaga muri madagasikari mu itsinda aba bakobwa b'u rwanda barimo hamwe na mozambique tunisia angola ndetse na mali batashye badakozemo kuko bakubiswe imikino yose kandi batsindwa bagaragaza ko urwego rwabo rw'imikinire rukiri hasi cyane umutoza w'ikipe sharire mushumba atangaza ko abakinnyi be barushijwe ariko ngo ni umwanya mwiza wo gutinyuka ku buryo mu marushanwa yo mu bihe biri imbere bashobora kuzajya bihagararaho iyo mukina eh, uko match zigenda zi- zikinwa niko abana bagenda ba- bamenyera ngewe numva ari uko eh, baragenda babona ko byose bishoboka ikintu bungutse ni uko ikintu cya mbere ni uko ba- batangiye kubona ko byose bishoboka icya kabiri navuga bungutse buriya hari ushobora kuba yaraturutse iwabo azi ko azi basikete abana babonye ko hari byinshi bagikeneye gukora kandi natwe abatoza bikatugaragarira ko hari byinshi dukeneye kubaha ubwo rero igikurikiraho ni ukugenda tugakosora tugashyiramo imbaraga kuri kote y'abana no mu kiganiro nakoranye nabo nababwiraga ko eh, iki ari- ari intangiriro yabo ya basikete bamwe mu bakinnyi b'iyi kipe y'igihugu y'u rwanda baravuga amasomo bungukiye muri iri rushanwa bari bitabiriye ku nshuro ya mbere ngewe nyine nk'umukinnyi warebye imace zose abagenzi banjye bagiye bakina icyo nabashije gukuramo ni uko nyine ni ukwigira icyizere ukabasha kwinjira mu gihe uri gukina ndetse ukabasha no ku- kumenya kudonda hari byinshi name- nasanze ntazi nkurikije uko abagenzi banjye bagiye bakina ibyo byose nyine nzagenda mbikosora ubutaha nzakina neza barinjira cyane kandi bagira diribure zikomeye nyine bagaporoteja bare cyane nyine twebwe turagira diribure ariko ntabwo ari ntabwo ikomeye ukurikije n'iya z'abandi na ntuza na sipidi rwose barandusha cyane bandusha diribure bandusha ku- gukomera ku mupira cyane ndetse ba- banagerageza kwi- kwinjira kudunda bakinjira no kureba abakinnyi babo neza uko uko bameze ubundi tugitangira numvaga mfite ubwoba tugikina amace ya mbere twaranatsinzwe cyane kubera ubwoba twari tubimenyereye iya kabiri nayo nyine ariko twazamutseho ntabwo ari nka- nk'ubwo twatangiraga njye ngiye gu- gushakisha ukuntu na- nanjye nabasha kuba umumeneze mwiza ukomera kuri banki ubwenge isomo maze- maze gukuramo ni- ni uku- nyine kwitangira ikipe ukamenya ngo bari nimba uyibonye ku bw'akanya gato uyibonye ugom- ugomba nyine kugira icyo uyikoresha gifatika ikindi nyine twebwe nyine nka ekipe dukeneye gushaka igihaha kuko ntabwo twirukanka bihagije urebye akenshi bagiye badutsinda amakontra atake no kwiyenereva vuba ubwo rero twebwe nka ekipe icyo twavanyemo ni uko match irangira iyo arbitire yasifuye ifimbi ryanyuma muri ino mikino twakinnye buri- buri match yose yabaga ifite ikintu cyihariye ukurikije n'uko twakinnye kuri match ya mbere n'ubwo twatsinzwe cyane twagiye twimprovinga bisobanuye ko natwe hari n'ubwo twatsinzwe we didn't give up kandi uko twatangiye dukina turi feble hari ikintu tugenda twiga muri buri match n'ubwo dutsindwa mu manota dutsinda tekinike nshyashya kuri njyewe ndakeka nidukomeza gukina twitwara neza twumvira ibyo abakozi batubwira tuzagira aho twigeza yari claude munyandinda i kigali
inshuti mwese mwateze amatwi mu kanya turasoza ibiganiro byacu byo kuri iyi saha ariko imbere yaho reka mugenzi wacu aroyizi agaruke ku ncamake y'amakuru yari yadushikirije mu kanya
mu burundi umushikiranganji eme nyamitwe ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu amenyesha ko ingingo abahoze barongoye igihugu bafashe yo kuva mu matora y'umukuru w'igihugu ataco bizokonona mu matora yo kuri wa mirongo ibiri na rimwe mu kakaro ibihumbi bibiri na cumi na gatanu naho ku bijyanye n'ibiganiro biheruka guhagarikwa ati nta guta ibyizigiro ati n'inyuma y'amatora ibiganiro bizobandanya mu gihugu cya leta zunze ubumwe za amerika inama mpuzamakungu oni kuri wa mbere niho itora itegeko ry'amasezerano ku bijyanye n'ibigwanisha uruhu nyanganda aheruka gusinywa ibihugu byose ntabigahezwa muri oni biriteguye kuryemeza aho bibaye uko mu gihe perezida obama yarungitse mu nama nk'inguzamateka kuri uyu wa mungu y'amasezerano aheruka gusinywa hagati ya irani na leta zunze ubumwe za amerika bari kumwe n'ibindi bihugu rutura ku bijyanye no kubuza igihugu cya irani gukora ibigwanisho ruhonya nganda perezida george walter bush yahoze arongoye leta zunze ubumwe za amerika kuri uno wa mungu niho yasohotse ibitaro byo muri leta ya mene inyuma yaho yari amaze iminsi ine avugwa aho ni nyuma yaho ku munsi wa gatatu atembeye akavunika igufa ryo ku izosi abaganga bariko baramukurikirana bavuga ko yababaye cyane ariko ko atabwoba ubu ameze neza mu gihugu cya yemeni abantu bashika mirongo ine na batatu nibo bishwe abandi bashika mi- ijana barakomereka mu bitero byagabwe kuri uwimana
inshuti mwese mukuri radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro byo kuri iyi saha twari tabateguriye bigarukiye ngaha ariko reka tubatumire kubandanya mwumviriza ijwi ry'amerika murakoze gutega amatwi
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje mwese abatwumva aho muri kuri mikoro hano i washington ni etienne karekezi mu kiganiro cy'uyu munsi inteko ishinga amategeko y'u rwanda imitwe yombi yemeje ko ibyifuzo by'abasabye ko itegeko nshinga u rwanda rugenderaho ryahinduka bufite agaciro icyo cyemezo gishimangiwe mu itora rya kamarampaka cyaha perezida w'u rwanda paul kagame uburenganzira bwo kongera kwiyamamaza akaba yatorerwa kuyobora u rwanda manda ya gatatu perezida w'u rwanda paul kagame yiyamamaje bwa mbere kuba perezida w'igihugu mu mwaka wa bibiri na gatatu bwana paul kagame yiyamamarije manda ya kabiri mu mwaka wa bibiri na cumi iyi manda izarangira mu mwaka wa bibiri cumi na karindwi nk'uko umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda eric bagira ubusa abisobanura abadepite bagaragaje ko n'ubusanzwe bifuzaga ko itegeko nshinga ryahinduka ubusabe basabye ko ingingo y'ijana na rimwe y'itegeko nshinga yavugururwa perezida kagame agakomeza gutegeka bagera kuri miliyoni enye bwabanjirijwe na raporo igaragaza impamvu bamukeneye ni ubusabe bwasuzumwe mu masaha agera kuri atanu inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite yakubise yuzuye abaturutse imihanda yose baje kubukurikira abasabye n'abadepite barata uburyo inzego zose zateye imbere kubera perezida kagame ko bifuza ko yasigasira ibyo bagezeho mu badepite bafashe ijambo bagaragaza ishingiro ry'ubu busabe bose nta n'umwe wigeze ahabanya n'ubusabe bw'abahagarariye ahubwo bagaragaje amarangamutima adasanzwe agwa mu ntege z'abanditse nyakubahwa sipika umuririmbyi yari avuze ngo icyo umugore ashaka n'imana iragishaka ziriya miliyoni eshatu n'ibihumbi magana arindwi mirongo inani na bine magana atanu mirongo inani na batandatu reka ngiye mburungushure mvuge ngo ni hafi miliyoni enye mbwire bamwe mu badusabye bagejeje ubufasha bwabo ubusabe nka girini pati n'abandi bari muri uwo murongo ko ku giti cyanjye numva ubusabe bwabo nta shingiro bufite nongere kandi nshimangire ko abasabye ko iyi ngingo yahinduka bafite ishingiro nanjye mpagaze muri uwo murongo nyakubahwa perezida tugomba kumva miliyoni eshatu zavuze simbona ikindi twagombye gukora
mvura icyo kintu rwose na pasipika ishyigikiye ijana ku ijana nishaka narenge abanyarwanda n'imfura
naho ku bijyanye n'igitutu cy'amahanga avuga ko guhindura itegeko nshinga bihabanye n'amahame ya demokarasi byo nta wabyitaho kuko ngo bazakomeza bavuge ibyo depite gatabazi yise amangambure amagambo agiye kuba menshi bazavuga amangambure ariko nyakubahwa sipika abanyarwanda tuzi aho tugana kandi tuzi guhitamo duhitamo neza shyigikira rero ubusabe bw'abaturage kandi nifuza yuko n'abanyamaguru badepite twese twabushyigikira hanyuma ibisabwa n'amategeko bikazubahirizwa uretse ingingo y'ijana na rimwe y'itegeko nshinga rubanda rwasabye ko ihinduka perezida kagame agakomeza gutegeka abadepite nabo ubwabo basaba ko n'izindi ngingo z'itegeko nshinga batatomoye zitajyanye n'igihe zizavugururwa abadepite mirongo irindwi n'icyenda muri mirongo inani bari bitabiriye nibo bemeje ko ibyifuzo byo kuvugurura itegeko nshinga bifite ishingiro kandi ko bigiye gukorwa byihuse bemeje ko ubu busabe bufite ishingiro mu gihe urukiko rw'ikirenga rufite ikirego cy'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije cyiyamiriza iyi ngingo donatire mukabarisa uhagarariye abadepite yabwiye abanyamakuru ko ntacyo urukiko rw'ikirenga rwigeze rubwira inteko ku buryo yari guhagarika imirimo yayo nta kintu rero twigeze tubona kivuye muri mu rukiko rw'ikirenga kitugaragariza ko hari ikirego bafite kandi bagisuzuma badusaba wenda ko twaba duhagaritse kugeza ubu ngubu ubucamanza bukora mu buryo bwigenge natwe inteko ishinga amategeko tugakora mu buryo bw'ubwigenge icyo tureba ni ubusabe bw'abaturage icyo rero twafatiye icyemezo uyu munsi hanze y'inteko nshinga amategeko rubanda rwahamagaranaga ku matelefone yabo ngendanwa rutanga ubutumwa ku batabashije gukurikirana iyi mirimo alo karamenda yoke nta kibazo ryahindutse rwose ryahindutse itegeko nshinga ndaje ndaje ndi mu nteko mo imbere rwose ndimo kumanuka wafurawe ndaje rwose ni ibyishimo byanyishe ntabwo nahita ntabanje kubyina intsinzi ndaje ndaje nta bwoba nubwo bitoroshye kubona uwanyuranye n'abifuza perezida kagame uyu muturage nawe yari yaje mu nteko ngenda umva rwose yaruhuka none se tuzamureke aruhuka ari uko angana nka mugabe cyangwa se azamarayo ubuzima bwose uko nta muntu udasaza akava mu mubiri ariko uko nabimwifuriza ariko biraba none se arwaye ninde wazayobora bavuga ngo niwe ugomba kuyobora igihugu mpaka ibyo ngibyo ngewe numvaga itegeko bari bakwiye kurireka nk'urugero hano muri afurika urabona muri kongo perezida kabila ashatse kugumaho kujyaho manda ya gatatu abaturage baramwanjye barigaragambya bimvururu imvururu babigiye muri santire afurika hari ushatse kuguma kuzi haba imvururu urabona hazaho noneho ni burundi urabona ukuntu nkuru nziza nayo yanze kuva ku buyobozi ngo arashaka manda ya gatatu noneho nkanjye nk'umuturage nkaba mba mfite ikibazo nk'uko uko natwe mu rwanda bishobora kuba byaba nk'uko kw'i burundi biracyari vuba cyane turi muri bibiri na cumi na gatanu kandi bizaba muri bibiri na cumi na karindwi ntawe uzi ibyo abanyarwanda babitse mu mitima yabo none rero ngewe niyo mpamvu numvaga ingingo y'ijana na rimwe yagumaho nk'uko bimeze perezida akazareka kuba ari we wakwandika izina mu rwanda yuko yategetse manda ya gatatu ahinduye itegeko nshinga ishingiro ry'ibyifuzo by'abaturage inteko rusange z'imitwe yombi zigiye kubishyikiriza abaperezida b'amakomisiyo babanze kubisuzuma uretse izi nyandiko zisuzumwe nazo zakunze kutavugwaho rumwe birasa n'ibihabanye n'ibyo perezida kagame yifuzaga impaka zagutse ku mpande zombi abahakana n'abemera biraturuka ku ngingo yakunze kumvikana nk'ifunze kuyijyaho impaka uruhande rwawe yamubanditse rwagaragayemo ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije muri cumi na rimwe yemewe mu rwanda n'umuturage umwe rukumbi abandi babigerageje babinyujije mu nyandiko zidasinye zabonetse mu makaminuza ya hano mu rwanda ibyavuzwe na ba nyir'ubwite ko bahatiwe n'abayobozi b'ibanze gusinya ubu busabe abadepite babitesheje agaciro kuko ngo u rwanda ruri muri demokarasi kandi ngo abanyarwanda bazi ubwenge nta gihe ntarengwa cyatangajwe cyo kuzatorera akamarampaka rikabagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali urakoze cyane eric ibi kandi byari kuwa kabiri tariki cumi n'enye y'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka nk'uko tumaze iminsi tubagezaho ibiganiro ku kibazo cy'itegeko nshinga mu rwanda na manda ya gatatu ya perezida w'igihugu mu kiganiro cy'uyu munsi turakomeza duha ijambo abanyarwanda banyuranye basobanura uko babona ikibazo cyo guhindura itegeko nshinga na manda ya gatatu ya perezida w'u rwanda nitwa teofile ntirutwa abandi mu mujyi wa kigali ndabasuje cyane teofile ntirutwa ikaze kuri rya amerika murakomeye turakomeye mwe nk'umunyarwanda uriya mwanzuro inteko yafashe ku itegeko nshinga mwawakiye muti by'ukuri ni agahomamunwa ukurikije ukuntu icyo bita ubusabe cyakozwemo ntabwo inteko yari ikwiye gufata icyemezo nka kiriya na cyane cyane ko ibyo byose byabaye nabo bari mu rwanda ni abanyarwanda uburyo inzego z'ibanze zabikoze barabizi ntabwo bari bakwiye rero gufata umwanzuro nk'uriya uvuze inzego z'ibanze zabikoze zite ukuntu ariya amabaruwa yagiye yandikwa ni uburyo budasobanutse bagiye bayamenitira ukuntu ntabwo umuturage yagiye agira uburenganzira bwo kwiyandikira kuko nawe ugiye kubireba abaturage bo mu rwanda bafite mashini ni bangahe ziriya baruwa mirongo icyenda ku ijana zandikishije imashini bagiye rero bazana formulaire bakaziduha bakakubwira sinya bakatumiza inama runaka tuvuge niba uri umucuruzi bagatumiza inama z'abacuruzi bahagera baje mu nama bakaba za formulaire bujuje nta kindi umuturage yahitaga asinya nyine kugira ngo aramire ubuzima bwe bw'uwo munsi ahubwo se niba atari ibanga wowe watanze ibaruwa isaba ko itegeko nshinga ryahindurwa yewe ntabwo nayitanze ndetse byangizeho n'ingaruka kubera ko navuye ku kazi k'umugoroba nsanga bashyize formulaire nk'iyo mu rugo iwanjye bayisigiye umudamu wanjye bamubwira ko nimpagera nanjye nza gusinya bwira umudamu ko ndashobora gusinya ibyo bintu kuko atari ngewe icyo cyifuzo cyavuyeho ko ndashobora rero gufata ikintu ngo ngisinye atari ngewe gitekerejeho umudamu amubwira ko umuyobozi w'umudugudu yari yamusabye yamubwiye ko azaza kuyifata ejo mu gitondo kandi nzaba ndahari arambwira ati ubwo rero byaba byiza kubimwibwirira ampa telefone y'umuyobozi w'umudugudu ndamuhamagara araza ndamusobanurira amubwira yuko njye numva ndashobora kuyisinya ashaka kugenda arambwira ngo ngo aragiye ngo azagaruka ejo ngo ayitwara ngo kandi ngo azasange bisinyeho ankanga cyane mubwira ko ngewe rero bidashoboka ndetse bigeze igihe guteranya amagambo cyane bambwira iki gikaratasi ni ukwiye kugisiga ahangaha ndayifata ndagica hamagara hari abantu umutwe bita inkeragutabara baraza mu rugo iwanjye baza ari bane nawe wa gatanu barazenguruka n'abandi bari bambaye sevire baguma aho ngaho nanjye njya mu nzu ngumamo nanga gusohoka baragumya barasakuza bigeze aho bahamagara ku murenge bahamagara ngo baze bazane imodoka bamfate egizegitifu rezoma yari agihari ubwe araza n'imodoka ye ataje n'iy'akazi iye ahageze ihamagaye umukuru w'umudugudu baravugana sinzi ibyo bavuga njye nayo nkera aho mu nzu n'abareberaga mu idirishya umukuru w'umudugudu nawe ahamagara ba bandi yari yahamagaye bose mbona umwe aciye hariya undi aciye hariya hanyuma ntawongeye kuza kubimbazaho nta giti cyakora nyuma yaho umuyobozi w'umudugudu cyo yambwiye yambwiye ko nta kintu nemerewe kuzongera kuza kubaza mu buyobozi kugeza ubu se nyuma y'aho inteko ifatiye uriya mwanzuro wayo umutekano wawe wifashe ute ubu kuva uwo munsi nta wundi muntu wagarutse uretse ayo magambo navuganye n'umuyobozi w'umudugudu njye nta kibazo cy'umutekano nyuma yaho cyakurikiyeho gusa uretse nanjye n'abandi ni ibintu biteye impungenge kumva ko inteko ubundi yakwiye gukorera abaturage ntiyakwiye gukorera ubuyobozi kumva hari ikibazo nk'icyo ngicyo cyo kumva ngo niba umuyobozi ushaka ngo ibintu biragenda gutya inteko ntihagarara ngo ize kureba esike ni icyo abaturage bifuza igahagarara uko ubuyobozi bubishaka akaba ariko inteko iza kubikora byaba ari ikintu giteye ikibazo ndumva mu myanzuro inteko yafashe n'ibyifuzo yatanze ari uko igiye gukwirakwira mu baturage kugira ngo ibasabe ibabaze nabo icyo batekereza ku buryo burambuye nizeye ko uzabona umwanya ugatanga umusanzu wawe nk'ibitekerezo nitugirirwa ubuntu bakaza bakoresha ukuri abanyarwanda bazerekana aho bahagaze uretse ko tutabyizeye nyine dukurikije uko byagiye bigenda hano mu rwanda uko ibintu bikorwa ibyavuye ibukuru nta kiba cyabirengaho kandi twizeye ko byagenda neza baramutse bemeye gukoresha ukuri ndagushimiye cyane teofile ntirutwa tuvuganye ari i kigali mu rwanda murakoze muri uyu mwanya dukomeze twumva abandi banyarwanda twatumiye hano ku ijwi ry'amerika nitwa kayumba jean marie vianney undi muvugizi wa pdp imanzi ndi i kigali mu rwanda ndagusuye cyane kayumba jean marie vianney mumaze iminsi mukurikira ibiganiro impaka zigibwa ku kibazo cy'itegeko nshinga ry'u rwanda mwe ku giti cyanyu icyemezo cy'inteko ishinga amategeko cyo guha agaciro ubusabe bw'abaturage ni ikintu mwakiye muti murakoze cyane bwana karekezi kuri icyo kibazo cyiza uburyo twabyakiriye si neza ariko ntibyadutunguye kuko ukurikije n'uko bagendaga bavuga byari bitangaje kumva ko uwo twari dutegereje ko ari umucamanza n'asangaga ari umuburanyi wasangaga abadepite bose nabo bavuga bumwe mu by'abaturage twasanze wari umukino utwo bitanadumwe n'utwe dusanzwe tubizi ko biriya biba byateguwe n'inteko kuko wakwibaza ukuntu umuturage ujya gutora agatora lisiti atarekarama ko yatoye lisiti aho kwitora abadepite ahubwo akajya kurekarama ngo kuba iteko nshinga ryanditswe ngo abashe kwitora perezida wa repubulika byakunze kugaragara kandi nanone mu gihe abo bantu bajyaga ku nteko aho wasanga niyo babazwaga ibyo bajemo wasanga batabizi biriya bintu rero twasanze ni umukino n'ubundi efuperi yari yarateguye urimo ukorwa kwemera buriya busabe byari igisanzwe kuko n'ubundi yari yabiteguye nyuma y'icyemezo cy'inteko ishinga amategeko kayumba abayigize bazegera abanyarwanda aho bari mu midugudu ku misozi yabo aho bari hirya no hino mu gihugu baganire nabo ku nzira yafatwa kugira ngo banonosore neza niba koko itegeko nshinga ryahinduka mwe icyo mwasaba abagize inteko kuri uyu munota mu kwegera abaturage kurushaho ni iki murakoze cyane icyo twasaba abagize inteko mu kwegera abaturage ni uko bava mu mukino ahubwo bagakora inshingano zabo muri kubona inshingano zabo ni ukuvuga ngo mu baturage natwe uburyo turimo dukanuka ngo abaturage bave muri icyo kintu cy'ubwoba n'ubwo nyine bitoroshye igihe bazaba babegereye nibura bazagerageza kuvuga ukuri ukuntu babibona ubwo rero turasaba ko inteko umunsi yamanutse yazareka uwo mukino ahubwo ikakira ibitekerezo byose gusa nyine dufite ikibazo cy'uko abayobozi b'inzego z'ibanze usanga akenshi barabanje kujya gutera abantu ubwoba ariko turasaba ko nabo nk'abantu bashaka u rwanda rubereye abanyarwanda bareka umunyarwanda akavuga ukuri kuko abona ibintu kuko nicyo kizubaka u rwanda nyarwo hamwe n'icyo rero turasaba ko inteko umunsi yamanutse itazahagarara n'ubundi nk'uko yahagaze mu gihe bafataga uriya mwanzuro aho wasangaga nk'abari bategerejweho gukemura impaka ahubwo nabo ari ababuranyi turasaba ko rero bazatega amatwi ibitekerezo byose ariko ngo barangwe n'amarangamutima aho berekeza ibintu aho bifuza aho bifuza ko bijya ahubwo bakareka abaturage bakivugira bagafata ibitekerezo byabo uko byakabaye kayumba umbwiye ko uri umuvugizi w'ishyaka pdp imanzi ritemewe n'amategeko agenga amashyaka mu rwanda tuvuge ibitekerezo n'ibyifuzo by'abarwanashyaka banyu mu nteko ishinga amategeko cyangwa se haba ku mudepite mwavuga ko abahagarariye haba se ku basenateri bari muri sena ibyo bitekerezo byumvikana bite byakirwa bite iyo mubigejeje mu nteko ubu murakoze cyane ntabwo ba- ishyaka ryacu ntabwo riri agaciro kubera ko bitemewe ibyo nta twahuye ku bigaruka n'inzitizi twahuye nazo ariko nubwo bada- tudahabwa agaciro nk'ishyaka ariko ibitekerezo by'aba ibitekerezo by'imanzi ni ukuvuga abanya- aba- abarwanashyaka bacu byo bigomba guhabwa agaciro hariya rero ntabwo tuba dufite uruvugiro kuko ntitwari kwandika nk'ishyaka abaturage nabo abarwanashyaka bacu nabo ntibari kwandika ariko nibura igihe bazaba bamanutse abarwanashyaka bacu kuko bafite isura nk'iy'abandi banyarwanda bose bazagira umwanya wo gutanga ibitekerezo nibyo rero dusaba ko ba- ibitekerezo byabo bitazapfukiranwa ahubwo bigahabwa agaciro ndabashimiye cyane kandi kuba mwitabiriye radiyo ijwi ry'amerika muri uyu mwanya Eh, nanjye reka ndibashimira bwana karekezi dufite undi mushyitsi Ego nitwa Murerera Imana Dasilva ndabasuhuje kandi ikaze kuri ijwi ry'amerika murakomeye turakomeye turimo kuganira ku kibazo ahubwo ni umwanzuro inteko ishinga amategeko y'u rwanda yafashe ku kijyanye n'ikibazo cy'itegeko nshinga uriya mwanzuro w'inteko mwawakiye mute nk'umunyarwandakazi n'umunyarwandakazi ntabwo ntabwo ushimishije cyane kubera yuko mu- mu kijyanye no guhindura itegeko nshinga ntabwo twebwe twabyemeraga cyane mu ruhande rwanjye Eh, nanone kuba bahindura itegeko nshinga usanga ba- twaba dusubiye mu ki- mu butegetsi bwa cyami buriya perezida kagame yakagombye kuruhuka rwose n'abandi bagakomerezaho bakayobora wowe si ikintu utishimira cyane ku mwanzuro inteko yafashe yanavuze ko izegera abanyarwanda ba- banyuranye benshi kugira ngo babaze icyo batekereza ku buryo burambuye nawe uzatanga umusanzu wawe oh cyane rwose ku mutima wanjye rwose nzabivuga neza Eh, uko mbyumva rwose ko itegeko nshinga ryahindurwa ntabwo numva byakabayeho kuko n'ubundi byafashe imbaraga nyinshi kugira ngo turitore Eh, bizagora nanone kuba ryahindurwa none se igihe rizaba ryahinduwe eh, perezida kagame wenda akaba yarwara cyangwa se mu gihe abaturage batazamwifuza ubwo kizaba ikibazo gikomeye cyane tumva rero nta mpamvu zatuma rihindurwa niba se atari ibanga washaka kugira ngo wikomezeho Eh, bariya banyarwanda miliyoni hafi enye basabye ko itegeko Eh.
nshinga ryahindurwa nawe ubarimo mu babisabye ntago ntago mbishaka rwose ntago mbarimo ntago ubarimo se wowe ntago wifatanyije n'abanyarwanda kugira ngo ubisabe oya ntago nabisabye hari abantu bagiye batubwira ko bashyizweho igitutu hari n'abavuze ko bandikiwe amabaruwa hari n'abavuze ko baki- basinyishijwe ku ngufu wowe nta muntu wakugezeho ngo oya ntawigeze ansaba igitekerezo wenda byaba byarabaye ahandi ariko ubusanzwe byagiye bisabwa ku- n'umuturage ku giti cye Ah, ibindi numvaga wenda byaba ari amakuru nta nta nta gihamya mbifitiye bamwe mu bayobozi b'umuryango wa fpr n'abanyarwanda baganira n'ijwi ry'amerika bagiye bumvikanisha ko perezida w'u rwanda paul kagame yakuye abanyarwanda mu mazi abira mu bihe bikomeye e, abateza imbere mu majyambere yita ku mutekano wabo bagasanga nta wundi munyarwanda wabasha gukomeza muri uwo murongo perezida kagame yabafatiye cyangwa se yaberetse wowe ubona hari undi munyarwanda wageza aho perezida kagame agejeje abanyarwanda birashoboka undi munyarwanda yahageza ah, kubera yuko Kaga- perezida kagame koko yarukuye u rwanda kure anakora ibikorwa bishoboka byiza ageza abaturage ku iterambere rirambye ariko kuba yakomeza kwiyamamariza indi manda byo ntabwo ari byiza abandi nabo babishobora abandi babishobora Eh, babishobora izi manda zisanzwe imyaka irindwi inshuro ebyiri ku muntu wese waba perezida w'u rwanda ubusanzwe wowe uzibona ute izo manda zisanzwe zo nta kibazo rwose umuntu yayoboraga ahu- aga- akarangiza hakajyaho undi nta kibazo cyari gitejwe hagati aho ngaho ikibazo gi- gihari ni icyo guhindura itegeko nshinga ndagushimiye cyane twizere ko inteko niramuka ije kubasura aho ngaho mutuye ubutumwa bwawe uzabasha kubutanga nta nkomyi oya nta nkomyi nta kibazo Eh, urakoze cyane yego namwe nongere nibutse abakomeje kutwumva ko iyi ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda dukomeje kumva icyo abanyarwanda banyuranye bavuga ku kibazo kimaze iminsi kivugwaho cy'itegeko nshinga muri studio kuri telefone eh, turi kumwe kandi wabanza kutwibwira murakoze nitwa kwihangana ndagusuhuje kwihangana urakomeye cyane ndaba ndakomeye umwanzuro w'inteko mwawufashe mute ku bijyanye n'itegeko nshinga murakoze cyane kandi icyo ni ikibazo cyiza cyane mubajije kuko urebye neza mpereye ku kibazo mu- mubajije cy'uburyo ubusabe bwabayemo mu by'ukuri abanyarwanda kuko barabisabye babisaba inteko banajya no kubyerekana ko babishyigikiye ariko wareba ugasanga hari ikintu kimwe gihari muti rero ni iki kuko ni nacyo numva ahanini ikiganiro yewe uracyitubwira rwose murakoze cyane ni ukuvuga ngo muri miliyoni enye ukareba na miliyoni ze uh, igihugu cy'u rwanda usanga ari umubare unyuranye cyane no kugira ngo ubusabe buse n'aho bwahita buvugwa ngo buremewe ako kanya nahoze ndi gusoma ikinyamakuru mu kanya kashize eh, aho bavugaga ibijyanye n'itegeko nshinga mu mu ngingo ya mirongo itandatu na kane uburyo abadepite ba- bagomba kuba ari intumwa za rubanda ndetse atari intumwa z'ishyaka runaka baba bahagarariye mu nteko ariko urebye ibyabaye binyuranye cyane n'ibyo bakagombye kuba barakoze mu buhe buryo amarangamutima amarangamutima bakoresheje ubwaho niyo yerekana neza ko biriya bintu bifite aho rero nanone nk'izingiro ry'ikibazo niba bavuga bati itegeko nshinga rifitiye akamaro umwenegihugu n'umuturarwanda ari uzaza mu rwanda ari n'utuye mu rwanda cyangwa se wari uvukiyemo bagombye kurire kuko ri- rikagira ubusugire bwaryo nkubajije wowe kwihangana bariya banyarwanda miliyoni eshatu n'ibihumbi magana arindwi bagiye gusaba inteko ko yarihindura waba wowe ubarimo ntubarimo impamvu ni iyihe wowe utabisabiye urakoze cyane njye ruriya reka mvuge impande ebyiri muri ubu buryo Ye.
ruriya ruhande rwagiye gusaba ko itegeko nshinga ri- ryahinduka njye ntabwo ndi kumwe ntabwo ndi muri urwo ruhande ndi ku ruhande rutemera ko itegeko nshinga ritagomba guhinduka bivuze ko itegeko nshinga uko riri rigomba gukomeza kuba rya rindi ntirihinduke cyane cyane muri iriya ngingo ijana na rimwe kuko iriya ngingo y'ijana na rimwe murabizi neza ko yemerera nyakubahwa perezida wa repubulika uwo ari we wese ari uriho ubu ngubu ari n'uzajyaho kwiyamamariza manda zitarenze kuyobora manda zitarenze ebyiri ariko noneho nibaramuka bahinduye itegeko nshinga birashoboka ko iriya ngingo y'ijana na rimwe izaba itaye umwimerere wayo ndetse bikaba bizanaba ngombwa ko iriya tegeko iriya ngingo ishobora kuzatanga ububasha runaka butazwi bushobora kwemerera uwajya aho uwo ari we wese kuyobora manda runaka cyangwa se kuzageza n'igihe azasazira aha rero ndibaza ikintu kimwe nanjye nk'umunyarwanda utuye mu rwanda imyaka mfite sinagize amahirwe yo kubaho ku ngoma y'abami ngo menye uko byari bimeze ariko hari ikintu kimwe nibaza ese itegeko nshinga riramutse rihindutse bakarihindura noneho bakemera yuko perezida wa repubulika yongera akiyamamaza ubu itegeko nshinga ryaba rikiri irya repubulika cyangwa ryaba ribaye noneho iry'ubwami Eh.
aha hari ikibazo icyo ni ikibazo kwihangana uzamuye nibyo ariko bamwe mu bashyigikiye ko itegeko nshinga ryahinduka harimo n'abayobozi b'umuryango wa fpr twavuganye n'abandi banyarwanda babitangarije radiyo ijwi ry'amerika bavuga ko itegeko nshinga ubusanzwe rijyana n'ibihe igihugu kigezemo rikita ku nyungu z'abatuye igihugu zireba imbere abanyarwanda barimo abayobozi ba fpr bavuga ko aho ibihe bigeze basanga perezida kagame ari we ushobora gukomeza kubumbatira umutekano n'iterambere abanyarwanda bagezeho bakumva bamuha amahirwe yo gukomeza kuyobora u rwanda mubivugaho kimwe bwe murakoze murakoze cyane mu by'ukuri perezida paul kagame ni intwari y'igihugu nta n'uwabihakana kuko ibyo yakoze biragaragarira amaso y'abantu ariko ukurikije ibyo yivugira nawe mu magambo ye bwite yaravuze ati nanjye ndananiwe igihe kirageze ngo nsange umuryango wanjye nduhuke kuko nawe urankeneye cyane ko nanone iyo urebye ku rundi ruhande arivugira ati kugira ngo itegeko nshinga ribe ryahinduka nanjye mbashe kongera kuba nakongera kwiyamamaza bizasaba abo ngabo bari kubivuga kuba bakoresha imbaraga nyinshi kugira ngo bazabinyumvishe bivuze ngo hari n'igihe uburyo abari kubisaba bashobora kubimubwira dore ko hari n'abafite umwanzuro wa nyuma hakaba n'igihe nawe ubwe wenda abihakanye aha rero hakaba havuka ikindi kibazo aramutse noneho abihakanye na perezida w'igihugu abagaragaje ko bo babimusabye bo noneho icyo gihe hazakorwa iki aha rero niho twebwe twakagombye gushimira ko ibyo yakoze bifite akamaro ndetse tukanabimushimira nk'umubyeyi uhagarariye igihugu cyacu akaba n'umubyeyi w'abanyarwanda muri rusange ariko bitavuze yuko ari we ushobora kuba yaba wenyine wayobora aha rero niho hari ikindi kibazo Ye, hari n'abazamura amajwi kwihangana bakumvikanisha ko ntagombye gusubira mu byo mwarondoye byose bumva ko nta wundi munyarwanda wabasha gusimbura perezida kagame ngo u rwanda rukomeze kuba u rwanda nk'uko ruhagaze ubu mwe hari umunyarwanda mwumva ushobora kuba yafatira aho perezida kagame agejeje agakomeza kuyobora u rwanda nta nkomyi
reka reka nseke wenda nyibutse ko hari aho bishobora kuba bibangamira bati ko umuntu asetse ntabwo u rwanda rugizwe na na perezida paul kagame wenyine kandi ubwo ari we umunyabwenge dufite wenyine ndetse nawe ubwe arabizi ikimenyimenyi ari we wenyine nta nubwo yakagombye kwirirwa avuga ngo arashyiraho guverinoma cyangwa se habeho n'abariya badepite yakagombye kubikora wenyine simbona ko rero njyewe najya muri uwo murongo w'abantu bavuga yuko perezida paul kagame ari we wenyine ugomba kuyobora igihugu kugeza ku ndunduro yacyo cyangwa se ku mpera yacyo ahubwo igikwiriye dore ngiki u rwanda rufite abanyabwenge benshi ndetse rufite n'abafite ubushobozi benshi sinzi wenda niba navuga ngo ni kanaka cyangwa ni kanaka ariko ikigaragara mu maso y'abanyarwanda cyane ko byose bikoreshwa bigaragarira mu marangamutima yabo hariho benshi bashoboye kuyobora nk'uko nawe yayoboraga cyangwa se nk'uko nawe ari kuyobora ubu ngubu kuko ntibivuze ngo yayoboraga harimo igihe byakumvikana ko manda ze zarangiye ariko mu by'ukuri mu gihe akiriho hariho n'abandi nabo baza bakayobora kurenza uko yayoboye cyangwa se bakanakora byiza kurenza ibyo nawe yari yakoze aha rero nanone numva hari ikintu kimwe kigomba kubaho ni ikihe mu by'ukuri bemeye yuko itegeko nshinga ritahindurwa hari ikintu kimwe mbona nk'uko mubajije ngo ni ikihe perezida paul kagame umunyacyubahiro akwiye guhabwa umwanya we akaruhuka icyo ni icya mbere icya kabiri perezida paul kagame yagombye kuba umunya uzajya umujyanama w'uwamusimbuye ariho hanyaho kuko u rwanda twifuza twese nk'abanyarwanda u rwanda ruzira ayo macakubiri ruzira izo ntambara byumvikane ko yagombye kuvuga ati ukuri kwacu niko kugomba kuba uku nguku kurenza ko bavuga bati twereka twemeze ko ari we ugomba gusubiraho tekereza kuba aka kanya ari nk'ibibayeho ukamubaza uti ese wowe ibyo abanyarwanda bavuga urabyumva bibaye atari amarangamutima nawe akoresheje ashobora kuvuga ati ngewe ndumva wenda bimeze gutya na gutya cyangwa se akaba yanabishyigikira bitewe nyine n'amarangamutima umuntu ubuze agira ibyo byo nta n'uwabitindaho ariko ukuri kugaragara ukuri kugaragara nguko ni ukuvuga ngo mu banyarwanda hari benshi cyane benshi cyane ni kimwe n'imenyi ni uko abagiye ku nteko nshingamategeko abo ngabo bose n'abasabye bose bigaragara yuko mu by'ukuri abenshi umubare uruta ubwinshi ariwo wasigaye kurenza uwavuze yuko ukeneye ko itegeko nshinga rihindurwa byumvikane ko rero abanyarwanda bose badafite imyumvire imwe ko rya tegeko nshinga rigomba kugira gute kuvogerwa kuko ibi bigaragara nk'aho ari ukuvogera ubusigire bw'igihugu ndetse no kuvogera ubusigire bw'abenegihugu by'umwihariko cyane ko ari nabo bitoreye iryo tegeko nshinga ye ndagushimiye cyane gusa aha twumvikanishe neza ko uriya mubare miliyoni eshatu n'ibihumbi magana arindwi uko inteko ibisobanura ni uko n'abanyarwanda bafite imyaka yo gutora bagejejeho buriya butumwa bivuga ko muri miliyoni icumi cumi n'ebyiri z'abanyarwanda ubu ngubu bariya ni abagejeje ku myaka yo gutora bagejeje ubutumwa bwabo ku nteko ndagushimiye cyane rero murakoze cyane kandi mugire ibihe byiza namwe n'akazi ndabashimiye namwe mwese mwatwumvise mu kiganiro cyacu uyu munsi mwese mukomeze mugire ibihe byiza namwe kandi nongere mbatumire kwitabira gahunda z'ijwi ry'amerika mukatugezaho ibitekerezo byanyu mukatugezaho ikibari ku mutima kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye etienne karekezi mwese mugire ibihe byiza